Muri mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i washington dc muri kumwe na oriane itangishaka iteramije ibiganiro vyo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese uwo mwuga ahubwo nasanze ukomeye cyane rwose ni umwuga uzana amahera ayo mahera rero azotuma nikinura mu muryango igihugu kirashobora kivu- kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka ishure kanaka ibitaro kanaka abakenyezi tuti yo murazi ko abakenyezi dushoboye nimuduhe ako kazi tugakore uwo ni nyabenda pasikaziya umwe mu bakenyezi b'abarundikazi bahisemo umwuga wo kubaka amazu imigenzo y'ikirundi ibahaniza iyo nkuru hamwe n'iyerekeye akarere ka rubavu mu rwanda hatorewe ibisasu mirongo itanu n'umunani ahahoze ibirindiro by'abasirikare ba exfa hamwe n'inkuru yerekeye ibikorwa byo kwiyamamaza kuba mu nama nshingamateka y'igihugu cy'u rwanda n'inkuru zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi mwaramutse neza thomas
Oriane waramutse neza nshuti mwese muteze amatwi ijwi ry'Amerika mwabonye butandukana umutegarugori wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika melania trump azasura ibihugu bitandukanye bya afurika mu kwezi kwa cumi gutaha mu itangazo rye yagize ati ni ubwa mbere nzaba ngiye muri afurika nishimiye cyane kuzahigira byinshi mu bibazo by'abana nk'uburezi n'uburyo bavurwa umuco karande n'amateka w'uyu mu- by'uyu mugabane umuvugizi wa madamu trump yasobanuye ko ari rwo rugendo rwa mbere na mbere rukomeye rwa madamu trump mu mahanga ari nk'umudamu rero w'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ibiro bye ariko ntibiratangaza ibihugu bya afurika azasura ababisesengura bahereye ko bibutsa ko mu kwezi kwa mbere gushize amagambo perezida trump yaba yaravuze ko afurika hayiti na salvador ari ibihugu by'amazirantoki yakubise inkuba ariko we murabizi yarabihakanye kandi muzi ko perezida trump atarasura afurika muri mozambique guhereje ku wa gatatu abanyamakuru n'ibinyamakuru bagomba gusaba impushya nshya batanze amafaranga y'akayabo Umunyam- umunyamahanga ukorerayo itangazamakuru agomba gutanga amadolari ibihumbi umunani na magana atatu ku ruhushya rumara umwaka umwe umwenegihugu ukorera ikinyamakuru cyo mu mahanga azajya atanga amadolari ibihumbi bitatu na magana atanu ku mwaka naho radiyo ishaka gukorera muri mozambique igomba gutanga amadolari ibihumbi mirongo itatu na bitanu abanyamakuru n'imiryango iharanira uburenganzira bwabo babyamaganiye kure bavuga ko aya mafaranga akabije cyane kandi ari uburyo bwo gukumira abanyamakuru gukora akazi kabo muri angola leta yafashe icyemezo cyo gutaburura umurambo wa jonas savimbi no kongera kuwushyingura mu cyubahiro cy'igihugu savimbi yapfuye yishwe mu bihumbi bibiri na kabiri umubiri we ushyinguye ahitwa luwena rwagati mu gihugu bamwe mu baturage ba angola bamubonamo intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo abandi bamurega ko yishe abantu benshi b'inzirakarengane mu gihe yari inyeshyamba guverinoma ya angola ivuga ko gushyingura umurambo wa savimbi mu cyubahiro cy'igihugu ari uburyo bwo kunga ibikomere n'ikimenyetso cy'ubushake bw'ubwiyunge muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika umubano wa gisirikare hagati ya turikiya na leta zunze ubumwe za amerika uratera imbere mu ntambara ya siriya hatitaweho ibindi bibazo biri hagati y'ibihugu byombi impande zombi nizo zibitangaza zisobanura ko ingabo z'ibihu- z'ibihugu byombi zirimo zitegura gutangira gukorana hamwe amarondo mu ntara ya mumbijib mu majyaruguru ya siriya umuherwe w'umunyamerika witwa eric prince yatanze umugambi w'uko intambara yo muri afghanistan yarwanwa n'abikorera ku giti cyabo aho kurwana n'ingabo za leta televiziyo NBC ya hano muri amerika iratangaza ko leta ya perezida donald trump yaba yarabyakiriye neza ikaba irimo ibyigaho neza hagati aho guhagarika intambara mu by'agateganyo ariko muri afganisitani ntibyatangiye ejo kuwa mbere nk'uko perezida ashraf gani yari yabisabye abataribani bo kugeza ubu ntacyo baratangaza ku mugaragaro ku cyifuzo cye cyo gutanga agahenge guhagarika imirwaniro by'agateganyo ku mpande zombi amezi atatu mu mezi atandatu ashize icyorezo cy'iseru kidasanzwe kimaze guhitana abantu mirongo itatu na barindwi ku mugabane w'uburayi abandi bantu barenga ibihumbi mirongo ine na rimwe mirongo ine na kimwe barayanduye ubu barayirwaye igihugu cyababaye cyane ni Ukraine ariko iseru iri no mu bindi bihugu nk'ubufaransa georgia ubugereki ubutaliyani uburusiya na serbiya iseru ni indwara yandura cyane kandi vuba oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima irasaba rero abantu bose bajya mu burayi muri iki gihe kubanza kwikingiza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubucuruzi cyaraye gitangiye ibiganiro na rubanda ku cyemezo cya perezida trump cyo kuzamura imisoro iremereye ku bicuruzwa biva mu burusiya guhera mu kwezi gutaha ibiganiro bizamara iminsi itandatu ikigo kimaze kwakira inyandiko zirenga igihumbi na magana atatu zitanga ibitekerezo inyinshi muri zo ni iz'abacuruzi n'abanyemari b'abanyamerika banenga icyemezo cy'umukuru w'igihugu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu mugire umunsi mwiza
urakoze tomasi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mu karere ka rubavu haratowe ibisasu mirongo itanu n'umunani ahahoze ibirindiro by'abasirikare ba exfa ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda busaba abanyagihugu gutunga agatoki ahariho hose bakeka ko hari ibisasu kugira ngo bituritswe n'ababishinzwe inkuru ya mugenzi wacu claude ganza munyamagana amakuru twabwiye n'umuturage wari gucukura itaka ryo guhoma arangije agaragaza yuko hari igisasu cyahabonetse ariko ubusanzwe hari n'indi bisasu twigeze kuhakura ntabwo aribwo bwa mbere uyu ni bwana habimana jean paul perezida w'inama njyanama y'akagari ka gikombe mu murenge wa rubavu mu karere ka rubavu asobanura uburyo amakuru yamenyekanye yuko mu mudugudu wa gafuku hari ibisasu bigitabye ingabo z'u rwanda zahageze zitaburura ibisasu bigera kuri mirongo itanu n'umunani ariko ngo si ubwa mbere muri aka gace kari hafi y'urugabano rw'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya kongo hagaragaye ibisasu muri ubu buryo twe amakuru dufite ni uko hari umwana ngo hari uwatoraguye icyuma ajya kukigurisha ariko haza kugira umubona ati se iki cyuma wagikuye ajya kumwereka aho yagikuye ubwo rero bakihagera abashinzwe umutekano barareba bahabona biriya bisasu nyine amakuru dufite ni uko mirongo icyenda na kane hano hari pozisiyo y'ingabo zo ku bwa habyarimana hari n'imodoka nyinshi bari baraparitse aha ngaha tekereza yuko aribo baba barabitabye hariya nta muturage wari utuye aha ngaha wagomba kudohereza amakuru amakuru yakunze kuboneka ari uko abantu baje gushakisha itaka uno umuntu akabona kimwe abari bahari bavuga ko hari indake ariko ntabwo twamenya ngo ninde wayihashyize abandi baturage twaganiriye baratinya ko haba hakiri ibindi bikiri mu butaka bishobora guhitana ubuzima bwabo mu gihe bari mu bikorwa by'ubuhinzi cyangwa byo gucukura itaka ryo guhoma ku rundi ruhande ariko barizera ko nabyo bizatabururwa kubera guhanahana amakuru n'inzego zishinzwe umutekano umenya ko ikintu cyarangiyemo uzi umubare ariko ntabwo tuzi umubare ngo washyizwemo bingahe cyangwa umuntu wabishyizemo ngo aduhe umubare tubashyizemo bingahe ntabwo wagira icyizere ijana ku ijana ko byashizemo ukurikije kubera ko inzego z'umutekano zahageze baba batangiye kubikuramo dufite icyizere yuko dushobora kubona umutekano kubera ko ababishinzwe bahageze icyo twabwira abaturage ni uko bahumura ko nta kibazo gihari kubera ko byagaragaye inzego z'umutekano zigiye kubitwara bigomba gutera abaturage ubwoba kuko ibintu nka biriya byangiza ubuzima bw'abantu kandi ni ibisasu bikaze nta n'ubwo ari n'amagrenade ni amabombe ubundi hano bahoze abaturage ubushize bahavanye ibindi bintu ariko biriya ntibyabasha kuboneka ngo mu kigaragara cyo abahunze no basize babitabye ubwo bishobora kubatera ubwoba kuko kiramutse gisandaye cyakwangiza benshi kandi n'abashinzwe umutekano nabo bagomba kuwurinda bakamenya niba nta bindi birimo bagashishoza neza ubuyobozi bw'ingabo z'u rwanda burahumuriza abaturage buvuga ko muri rusange ntaho ibisasu bya mine bikibarizwa ariko bukabasaba ko aho byaboneka hose bakwihutira kumenyesha inzego z'umutekano kugira ngo abasirikare bahagere babihavane bituritswe mu butumwa bwanditse twahawe n'umuvugizi w'ingabo z'u rwanda leta koloneli inosa munyengango yavuze ko nubwo ibisasu bigaragara hirya no hino rimwe na rimwe biba bishaje cyane kuko ari ibya kera ariko biba bigishobora guteza impanuka ari nayo mpamvu basaba uwakibona uwo ari we wese kwihutira kumenyesha inzobere z'igisirikare cy'u rwanda kugira ngo abe arizo zigituritsa mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu hashinzwe ikigo gishinzwe gutegura ibisasu cyari kigamije gushakisha ibisasu byari byaranyanyarijwe mu butaka hirya no hino mu gihugu mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu na nyuma yayo no mu guhagarika jenoside yakorerwaga abatutsi iki kigo cyaje gutaburura ibisasu ahantu mirongo itanu na habiri hafatwaga nk'ahatezwe ibisasu byinshi ku buryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda byavuzwe ko mu rwanda nta bisasu bya mine bikirangwa ku butaka bwarwo ubutumwa twahawe na liyetena koloneli inosa munyengango uvugira ingabo z'u rwanda buvuga ko ibi bisasu byaboneka hose kuko bigenda biboneka hirya no hino abantu bagirwa inama yo kutabyegera kutabikinisha no kutabikoraho ahubwo bakabimenyesha inzego z'umutekano zibegereye kugira ngo abasirikare babifitemo ubumenyi babitegure abe ari nabo babisandaza claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahadi ijwi ry'amerika tukiri mu rwanda ibikorwa byo kwiyamamaza ku baharanira kuba abashingamateka mu nama nshingamateka y'igihugu birabandanya kuri uyu wa mbere abahiganwa mu mugambwe uharanira ukwishyira n'ukwizana k'umuntu pl bari mu bugarama mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'igihugu abo bakaba bijeje abanyagihugu guteza imbere ubucuruzi n'ibihugu bibanyi nk'uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'ahandi inkuru ya mugenzi wacu temisitokle mutijima niho yari ari tumutega amatwi
nubwo byari biteganijwe ko gahunda yo kwiyamamaza kwa peri kuri site ya pera ho muri bugarama itangira isaa saba z'amanywa ku isaha ya hano mu rwanda byabaye nk'ibitinda gato kuko byatangiye hafi saa munani bitewe ahanini n'uko wabonaga ko nta baturage barahagera n'ubwo abiyamamaza bo bari bahageze na mbere y'igihe ku rutonde rw'abakandida mirongo inani bahagarariye peri muri aya matora abarenga mirongo ine biganjemo abayobozi bakuru b'iryo shyaka baraha i bugarama uretse abaturukanye n'abakandida mu mujyi wa kamembe ubwitabire ku ruhande rw'abaturage bwo bwakomeje kuba buke kuko ugenekereje abahaje babarirwa hagati ya mirongo itandatu na mirongo irindwi nabo biganjemo urubyiruko rurimo n'abo bigaragara ko batarageza imyaka yo gutora mu gusaba amajwi abanyabugarama madame mukabarisa donatire uyobora peri yababwiye ko iryo shyaka ribafitiye gahunda nyinshi zigamije iterambere ku isonga kuzamura ubuhahirane n'abaturanyi babo mu bihugu bya kongo n'uburundi bugarama mfite amahirwe yo kuba ituranye n'ibihugu bibiri dushobora kongera ubuhahirane igihe cyose tuzaba twabonye ibyo ducuruzayo ariko tuzarenga n'ibyo bibiri tujye no mu mahanga ya kure ariko birasaba ko nanone hashyirwaho inganda ntoya iziciriritse n'inini zibasha kubitunganya twohereza umusaruro utunganyijwe ku ruhande rwa bamwe mu baturage bari bitabiriye ibikorwa byo kwiyamamaza kw'iri shyaka ariko bo barasaba ko izo ntumwa za rubanda zarushaho kubegera ndetse no gukurikirana uburyo izo gahunda zibagenewe zishyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze guverinoma yacu ikora neza turayemera ariko abadepite nuko baheruka baza biyamamaza ntibakurikirane ngo baze barebe imikorere myiza leta usanga ikora neza cyane ariko inzego zo hasi zimwe ugasanga hari ibintu zigenda zica tuba dufite ibibazo byinshi cyane biduheramo twebwe nk'abaturage noneho mu nzego zo hasi nabo twarebe tukabona nta bushobozi bugenda bafite kuba babirangiza abakabimaze ari abongabo mu nzego zo hejuru ariko ntiduhita tubabona icyakora madame mukabarisa wari unayoboye abadepite bacyuye igihe mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda avuga ko gahunda yo kwegera abaturage isanzwe ikorwa ariko kandi bazanakomeza kuyishyiramo imbaraga nibaramuka batowe hari n'aho twagiye tujya mu ngo z'abaturage kugira ngo tuganire turebe uburyo babayeho ibyo ngibyo ni ibyo tuzakomeza kubishyiramo ingufu kurushaho kugira ngo bitange umusaruro twifuza ariko ibyo bikorwa byarakozwe sinibaza ko uyu munsi abanyarwanda bavuga ko abadepite batabagezeho muri manda ishize ababivuga n'abatarabashije wenda kujya mu nama zatumiwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu minsi igera ku munani ibikorwa byo guhatanira imyanya mirongo inani mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda bimaze ishyaka pr ni irya kabiri rimaze kwiyamamariza aha muri rusizi nyuma ya fpr inkotanyi riri ku butegetsi ibikorwa byo kwiyamamaza birakomeza ku mashyaka yose ndetse n'abakandida bigenga kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cyenda ni mu gihe amatora yateganijwe ku itariki ya gatatu y'uko kwezi n'ubundi temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tuve mu rwanda tuje mu burundi hari abakenyezi bo ku mutumba mutambara muri komine rumonge bariko barubaka amazu muri iki gihe cici abakenyezi bakorera mu mashyirahamwe bakaba batabonwa neza na bamwe mu bagikurikiza imigenzo ya kera bibaza ko umukenyezi yuriye inzu yofatwa nk'umushizi w'isoni inkuru ya mugenzi wacu kirisi munezero aba bakenyezi bahisemo kurondera ubuzima babicishije mu mwuga wo kubaka basa n'abubahutse gukora akazi imigenzo y'ikirundi ibihaniza ariko ku bwabo mu buzima n'igihe igihugu kigezemwo nta gutinya gukora akazi kabatungira imiryango nyabenda pasikaziya ni umwe muri abo bakenyezi bubaka yo uwo mwuga ahubwo nasanze ukomeye cyane rwose ubwa mbere mbere ho n'umwuga uzana amahera ayo mahera rero azotuma nikenura mu muryango igihugu kirashobora kivu- kuvuga kiti turakeneye ahantu bubaka is- ishure kanaka ibitaro kanaka abakenyezi titiyo murazi ko abakenyezi dushoboye nimuduhe ako kazi tugakore ayo mafaranga baza baduha tuzayatwara muhira twikenuremwo tuzane akarasiyo twiyambike twambike amafasha bacu n'ibibondo byacu dusomeshe abana bacu na twebwe kandi murazi ko turi abakenyezi turakeneye utuvuta erega n'abakenyezi baranyoterwa twihe n'agacupa nk'ubu urabona ko bukeye mu kucenda abana buca bakeneye ibi- ibikoresho nk'abantu bamwe bamwe bafise abagabo aba- abashingantabi bigaba tuja twiguriramo amakaye kuko tuzoba twamaze gufata ibipatana ahantu vyo kubaka amazu muri iki gihe cici abo bakenyezi ntibicara bararondera ababaha akazi kugira buhoro buhoro abakeneye kubaka babamenyere urabona ko iki rigeze ubu hariko abariko baraturondera ati ngo munyandiki- munyu- munyubake uduturu munyubakire agakoni aha urumva tube turonse udufaranga dukeyi dutware muhira ko tumwe tuzodushira mwishira hamwe bimwe bimwe aba natwe bari badunize ko abashinga ntahe nk'ubu twebwe tugeze kure kandi abariko baradutwenga ubu bara- bavuga ati yo nimudushiremo na twebwe basha ubu urumva twamaze kumenya ingene dutondeka ibuye duhagarika ibuye tudashobora kuzikora twazikorera mu karere k'ubumanuko bw'uburundi umwuga wo kubaka inzu kuva na kera wamye wiharijwe n'abagabo kubona abo bakenyezi barawubahutse ntibibonwa neza na bose aho ni nka tuyikeze asanzwe aba mu ntara kama ya buragane nto ndabona umus- umuntu w'umwigeme cyangwa w'umumama ariko arubaka inzu je ndi nk'umwana w'umukobwa umubyeyi wanje ntiyari gushaka kunyemerera ko noja ku- nkihurira hejuru ku nzu ngo nubake kandi nka je nibaza umuntu w'umukenyezi ari hejuru ku nzu umuntu w'umu- w'umu- w'umupapa nawe ari hasi ntibi- ntibibonekana neza abandi na cane cane ababa mu bisagara babona ko atantambamye ko umukenyezi yokora umwuga wo kubaka ariko ahinduye inyambaro bo mu mico ya kera ibyo nibaza ko bitariho mugabo ubu ah, turabona aba- abakenyezi baba- ba- b'abubatsi bariho bariho bagaja kubikwa bakubaka inzu yubatswe n'umukenyezi woyinjiye Eh, aha none ibi ipfa kuba ari inzu gusa nta bindi rero mu gihe wowe waba wararose iyo mpano ukabyigira ushobora guca witunganya hepfo ukambara nk'ipantaro ukabona kujya ahurira ukubaka Leonce Ntakirutimana ni umumenyeshamakuru yitaho imico n'imigenzo akaba kandi umuyobozi w'insamirizi Aigle Sport isamirana mu bumanuko bw'Uburundi kubwiwe kubona umukenyezi yubaka ntibisanzwe kuri bamwe bamwe bikaba biva ku ndero abarundi bareresha abana umukenyezi kurira ku gikwa c'inzu harya adahambya kugira agende yubake ivyo ntibibaho hanyuma kandi turazi ko muri kahise nta mukenyezi yurira ku rusenge ivyo rero bijanye kumbure novuga nti inyambaro umukenyezi kurira ku rusenge yambaye ikivutano nawe uca ubona ingene bica bigenda baba batinya ko kimutega kikamutura hasi oya iyo mpuhwe ntiriho baba batinya yuko muri irya nyambaro umukenyezi aba yambaye ariko anamanura ivoka havamwo yuko ibihimba byiwe by'ibanga abantu bari munsi bashobora kubibona uyu mumenyeshamakuru akabona yuko hariho gutinya ingeso mbi nk'izo gufata ku nguvu no kutubaha umukenyezi arongera akavuga ko hakwiye inyigisho zofasha abanyagihugu gukuraho imiziririzo ibuza umukenyezi gukora uyu mwuga wo kubaka hariho abagabo bamwe bamwe gushika iyi saha mubwira bati ijya nzu yubatswe n'umugore ejo hirya y'ejo izosenyuka kubera iki kubera tu ako gakengeri nta kintu umugore yokora ngo kirame ibyo rero ni bya bindi biri mu mitwe no mu mitima iwacu yuko umupfasoni atakintu ashobora gukora kiramo si amashyirahamwe menshi ariko arubahura abakenyezi baho mu karere k'ubumanuko mu bijukire imirimo nk'iyo ariko ibazanira agafaranga gafadika abo bakenyezi bo ku mutumba wa mutambara bakaba bafatwa nk'imboneza bandi Chris munezero mu bumanuko bw'uburundi ku bw'ijwi ry'amerika urakoze kirisi kuri iyo nkuru abamenyereza b'imigwi y'abarundi iri muri rya higanwa ry'umuryango wa afurika y'ubuseruko ziriko zibera mu burundi kuva kuri uyu w'imana baridogera kuri iryo higanwa ritunganijwe nabi abamaze guhiganwa bavuga ko imigwi yo mu bindi bihugu yazanye abakinnyi bafise imyaka myinshi inkuru ya variste nziko banyanka abamaze kwidogera iryo higanwa rihuza ibihugu byo mu karere ku ruhande rw'uburundi n'abamenyereza n'abakinnyi b'imigwi ya volleyball na netball bavuga ko badafashwe nk'abakinnyi baje bava mu bihugu bibanyi bavuga ko baje mu myimenyerezo n'amaguru masa bavuye mu miryango iwabo mu gihe abananotsi baje bava hanze bobo bashikiye hamwe kandi batwagwa n'amamodokari kuri ibyo hiyongera ko ukutubahiriza amategeko agenga inkino mu gace kavuga imyaka abananotsi bategerezwa kuba bafise ni itarenga mirongo ibiri n'umwe ariko mu bavuye hanze harimwo abafise imyaka myinshi evariste ntakarutimana ni umumenyereza w'umugwi serukiragihugu w'uburundi muri netball inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa tanzania yabwiye ijwi rya amerika icatumye umugwi amenyereza utsindwa bwa mbere bwobwo mwabonye turi mu kibuga twakinye n'abantu badusumba twege twahawe itegeko y'uko duseregisiona abakinyi bafite imyaka iri munsi ya mirongo ibiri n'umwe kandi nk'uko mwabibonye twakinishije urwaruka rukiri ruto cyane ariko urabona yuko umugwi wa tanzania bo bazanye novuga ni nk'ababyeyi mu bisanzwe icyo cyatumye ubwa mbere dutsindwa icya kabiri cyatumye turushwa n'uko umugwi ntiwateguwe neza kuko hariho nk'abakinnyi bava ruguru bamaze indwi zibiri ngaho ugasanga bava mu mihana bamwe ugasanga bava mu kanyosha abandi mu gatumba abandi mu gatunguru gushika kuri antrenema ugaca usanga biragoranye rimwe na rimwe baranasiba ugasanga ntibikunze wumva tutari hamwe abakinnyi ngo babe hamwe ntibikunda kugira ngo duce kuronka intsinzi icyo cyatumye dutsindwa uno munsi ivy'uko hari abamenyereza bidoga ko imyaka itubahirijwe muri izo nkino laurent imana umuyobozi w'igisata c'inkino zo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bw'imico kama n'inkino yagize ico abivuga ko aremeza ko ivyo vyabaye yabwiye ijwi rya amerika igituma babiretse uko nibyo nawe agiye gukora mu myaka batangana imyaka ariko ntibyavuga ko twebwe twebwe twabonye tubisaba kugira ngo amategeko ngendewako ya zino nkino tuyige tuyanonosore mugabo usanga ntibihuye n'intumbero yo mu karere aho bavuga yuko dutokomera n'umuntu n'umwe kugira ngo baze muri zino nkino rero twabyumvikanye twebwe ku bintu bashaka kubona dutsinzwe kubera ko twakishije guharuka babakiri bato twebwe dukicigwa mugabo bati rero bamenye yuko amategeko y'inkino ari ikintu ngombwa kugira ngo hakine abanganya ari imyaka ari urugero kugira ngo ntagire urusha uwundi mugabo twebwe igikomeye si ugutsinda ni uguhura tukaganira tukamenyana ngira ngo abonye mu civugo cy'umwaka ni kwinjira mwizina muri muryango wa Afrika y'ubuseruko biciye mu nkino no gukomeza amahoro uwo mutegetsi wo mu bushikiranganji bw'imico kama inkino avuga ko muri kazoza hazogira igikozwe ibizotuma hadasubira kubaho abidoga twifuza yuko ko kwicara mu manama akaba menshi yo gutegura zino nkino kugira ngo duce hirya no hino amategeko azigenga kandi turaba yuko koko izi nkino kuvuga bwa mbere tuzitegura ni ibisanzwe yuko haba ututagenda neza kugira ngo mwiza kuza bibere icigwa ikindi gihugu tutogwa z'iyo nkino hanyuma babigire neza kurusha hanyuma natwe biduhemo icigwa nyamukuru inyuma y'inkino za volleyball na netball ku ruhande rw'abigeme hamwe na karate ku ruhande rw'abasore zabaye kuri uyu w'imana kuri uno wa mbere habaye mu ntara gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi urukino rw'umupira w'amaguru umugwi nserukiragihugu wa tanzania w'abigeme watsinze umugwi nserukiragihugu w'u burundi ibitsindo indwi kuri kimwe bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste nziko banyanka
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ingingo nyamukuru ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ibyo perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yise intambwe zikomeye ku byerekeye ubudandaji byabaye igihe umukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu by'i buraya jean claude juncker yaganira na trump mu biro by'iwe maison blanche mu biganiro byahwamitse icuka kibi cyari hagati y'umuryango w'ibihugu by'i buraya na amerika impande zibiri zifitaniye imigenderanire ikomeye cyane mu byerekeye ubudandaji ku itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi abo bategetsi babiri barumvikanye ku vyerekeye ugukorana mu ntumbero yo gukuraho amatagisi n'izindi nzitizi mu vyerekeye ubudandaji ku bidandazwa vyose bihinguye bitari imodoka bemeye kandi gukorana kurushiriza ku vyerekeye amasoko ntanganguvu umuryango w'ibihugu vy'i buraya wemeye kongereza gazi naturel ivuye muri leta zunze ubumwe za amerika kugira bifashe ibihugu bigize uwo muryango kugwiza aho bikura ubwo bwoko bw'amasoko ntanganguvu mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru inyuma y'uko babonanye perezida trump n'umuyobozi w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vy'i buraya jean claude juncker barerekanye ko bumvikanye kandi gutanguza ibiganiro ku vyerekeye kongereza ubudandaji ku bidandazwa vyose no kugabanya inzitizi ku budandaji barumvikanye kandi gukorana n'abandi bashaka korosha ubudandaji ku bibazo bitari bike harimwo gutunganya gushasha ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaji ku isi omc mu ntumbero yo gutorera inyishu inyifato zirenganya ku bijanye n'ubudandaji perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko ivyo umuryango w'ibihugu vy'i buraya na amerika vyumvikanye ko ari ukwiyemeza ku vyerekeye gukuraho burundu amatagisi n'izindi nzitizi zitari amatagisi ku budandaji hamwe n'ubundi buryo bukoreshwa bwo gufata mu mugongo abadandaji avuga ko icyo bashaka gushika ko ari ugufatira impande zose ku rugero rumwe perezida trump avuga ko inama yagiranye n'umuyobozi mukuru w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ibihugu vy'i buraya jean claude juncker ari intango y'igihe gishasha c'imigenderanire hagati ya amerika n'umuryango w'ibihugu vy'i buraya imigenderanire ya kivandimwe n'ubudandaji bukomeye kurushiriza aho impande zose zikura inyungu zingana hamwe no gukorana mu mugambi wo gutuma haba umutekano n'iterambere kurushiriza mu makungu mu gihe imigenderanire y'ubudandaji hagati ya amerika n'umuryango w'ibihugu vy'i buraya ifise agaciro k'imiliyaridi igihumbi y'amadolari izo mpande zibiri nizo zifitanye imigenderanire ikomeye cyane mu by'ubutunzi kurusha ahandi ku isi perezida trump avuga ko bashaka gukomeza kurushiriza imigenderanire mu by'ubutunzi igirira akamaro abanyagihugu bose bo muri amerika no mu karere k'i buraya
iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha turabashimiye ko namwe duteze amatwi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza mwari bahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.